Nesui de América. muhandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc dusamiranira ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda aho ni mu burundi mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu bibiri neza nshuti mwese muduteze amatwi tubifurije umunsi mwiza wa noel mu banyu hano kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo na Thomas Kamilindi mwiriwe neza ni noheli rero arikepiskopi mushya wa kigali yasomeye misa ye ya mbere muri kiliziya ya central nako cathedral igiye kuba iye arikepiskopi mushya wa kigali musenyeri antoine kambanda azafata inkoni y'ubushumba bwa kigali mu mpera z'ukwa mbere
muri sudani abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano abariko bagerageza gutera bagana ikirimba ca perezida bashaka gusaba perezida omar bashir kuva ku butegetsi
kuri noheli papa francisco yifuza ko abantu babana kivandimwe ku isi yose
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ko abantu mirongo ibiri n'indwi bapfuye nyuma y'uko bisi n'ikamyo bisekanye mu burengero bw'umuwa mukuru kinshasa y'amakuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi ku maradiyo yanyu ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri uyu mwanya duhere muri congo aho dr sylvain yuma umutegetsi ajejwe amagara y'abantu muri repubulika iharanira demokarasi ya congo avuga ko abantu mirongo ibiri n'indwi bapfuye inyuma y'uko bisi n'ikamyo bisekanye mu burengero bw'umugwa mukuru kinshasa dr sylvain yuma avuga ko iyo mpanuka yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rya shiri n'umunsi wa kabiri umuvuduko urengeye urugero niwe ubonwa ko wateye iyo mpanuka iryo sanganya ryabereye ahitwa kisantu hafi y'ibirometero amajana abiri mu mpanuka bushira uburengero bw'umugwa mukuru kinshasa igisagara ca kisantu kiri kw'ibarabara rikuru riri hagati y'umugwa mukuru n'ikivuko ca matadi kiri kw'ibahari atlantique dr sylvain yuma avuga ko abantu cumi n'indwi bakomeretse batandatu muri bo bikomeye cane bajanywe ku mugwa mukuru kinshasa umuvyeyi umwe n'umwana bari mu bapfuye ugusekana hagati y'amakamyo abiri mu kwezi kw'icumi mu mihana iri hafi y'igisagara ca kisantu kwahitanye abantu mirongo itanu na batatu
abakristu b'isi yose bagera kuri miliyari ebyiri n'igice barizihiza umunsi wa noheli abenshi muri bo barenga miliyari imwe na miliyoni magana abiri ni abagatolika umushumba wabo w'abagatolika rero papa francisco yasomeye misa imbaga y'abantu bari bateraniye ku rubuga rwitiriwe mutagatifu petero i vatikani nk'uko byaba byabaye umuco yatanze indamutso bita urbi et orbi ni ukuvuga indamutso ku mujyi n'isi yose mu nyigisho ye papa francisco yifuje ko abantu babana kivandimwe hagati yabo muri buri gihugu buri muco na buri dini yavuze ko ubudasa bwacu atari ishyano ahubwo ko ari ubukungu umushumba w'abagatolika y'isi yose yifuje ko amahoro ataha hagati ya israel na palestina muri siriya na yemen yavuze kandi ko yavuze no kuri afurika ati ndazirikana abaturage amamiliyoni babaye impunzi imbere no hanze y'ibihugu byabo bakeneye ababagoboka no kubona umutekano w'ibiribwa papa francisco yasabye ko intwaro zizima kugira ngo ubuvandimwe bwimakare ku mugabane wose wa afurika
muri kongo mu gihe hari icuka kibi muri icyo gihugu akamo katewe k'amahoro karatewe rero mu misa yabuca ari noel ku mugwa mukuru kinshasa umusenyeri aheruka kugenwa fridolin ambongo yateye akamo leta ya joseph kabira perezida eh, kugirisha amatora ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri nk'uko byatangajwe mu ndwi iheze yakomewe amashyi mu butumwa yashikirije muri katedrali notre dame y'i kinshasa yatangaje ko amahoro y'ukuri yiyamiriza ukwigungira ko kuraba intara n'ubwoko umuntu avamwo amacakubiri n'ibindi bitandukanisha abanyekongo yavuze ko iki ari igihe gihambaye cyane mu mateka y'igihugu yasavye abantu bose kwigenza gishinga ntahe eh, kwiyamiriza uruhagarara n'ubwicanyi kugira amatora yo ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri abe mu mahoro kiliziya katolika muri kongo yamye ishigikira demokarasi mu gihugu yasavye perezida kabila kugirisha amatora yasibishijwe mu kiringo c'imyaka ibiri kiliziya katolika yaragize uruhara mu biganiro inyuma ko kabila yanse kuva ku butegetsi igihe yari amaze kurangiza ikiringo ciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu musenyeri fridolin ambongo yatangaje ko amahoro n'ukuri asaba ko ibivuye mu matora eh, vyerekana ivyiyumviro vy'abanyagihugu
muri libiya umuntu yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu murwa mukuru tripoli yahitanye abantu batatu igice cy'inyubakwa nacyo cyahiye ntawe uravuga ko yari inyuma y'iki gitero kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe libiya ntigira leta imwe rukumbi itripoli ni bengazi mu burasirazuba bw'igihugu hari guverinoma n'imitwe ya gisirikare bitandukanye umuryango w'abibumbye uvuga ko ibi bitera igihugu kuba akarima k'imitwe y'amabandi n'abicanyi
naho muri sudani igipolisi cakoresheje imyuka ibabaza mu maso congera kirasa mu kirere uno munsi ku wa kabiri mu ntumbero yo gushwiragiza abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano aho ariko bagerageza gutera bagana ikirimba ca perezida bashaka gusaba perezida omar bashir kuva ku butegetsi amasanamu ya videwo yerekana abantu isinzi batera bagana ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru khartoum bagenda baririmba indirimbo zo guhayagiza igihugu amahoro n'ubwigenge inteko zijejwe umutekano zitari nke zari zakwiragijwe uno munsi ku wa kabiri mu bice nka vyose vy'umugwa mukuru Khartoum igipolisi carashe mu kirere gikoresha imyuka ibabaza mu maso congera kirakubita inemba bari mu myerekano mu ntumbero yo kubashwiragiza nta makuru y'abapfuye canke abakomeretse yatangajwe buno nyene imyiyerekano yatumweko n'urunani rw'amashirahamwe yigenga y'abakozi iyo myiyerekano yashigikiwe kandi n'imigambwe ikomakomeye mu gihugu abateguye iyo myiyerekano bashaka uh, gushikiriza ubutumwa busaba perezida omar bashir ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda kubuvako imyiyerekano y'uno munsi ku wa kabiri ikwirikiye iyindi myiyerekano imaze hafi indwi yatewe mu ntango yatewe n'ibiciro vy'ibifungurwa na esanse bitera vyiyongera yamara mu nyuma yaho iyo myiyerekano yavuyemo gusaba perezida bashir kuva ku butegetsi muri ico gihe ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international itangaza ko rifise amakuru yizewe ko igipolisi ca leta ya sudani cishe abantu mirongo itatu n'indwi bari mu myerekano mu gutana mu mitwe kwabereye igihe hariko haba imyerekano yo kwiyamiriza leta umuyobozi w'umugambwe utavuga rumwe na leta avuga ko mu mpera z'indwi irangiye abantu mirongo itatu na babiri bari mu myerekano bishwe leta yaremeye ko hari abapfuye yamara nta bitigiri yatanze naho muri afghanistani abantu bafite intwaro bateye inyubako ya leta ikoreramo ibigo bitandukanye bya leta nyine birimo minisiteri y'abagendana ubumuga n'abasirikare bavuye ku rugerero aho ni mu murwa mukuru kabul nk'uko umuvugizi wa guverinoma ya afghanistani yabitangaje igitero cyahitanye abantu mirongo ine na batatu barimo umupolisi umwe mu bateye nabo batatu bishwe abandi bantu icumi bakomeretse uwo muvugizi yasobanuye ko abakozi ba leta barenga magana abiri basohotse amahoro ntawe uriyitirira iki gitero ariko inzego z'umutekano za afghanistan zikeka imitwe y'abatalibani cyangwa se ya leta ya kisilamu
mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda turiko no kuri internet radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru mu biyaga bigari rero naho ni noheri ku bayoboke b'amadini y'abakristu mu rwanda umushumba mushya wa arikidiyoseze ya kigali musenyeri antoine kambanda yasomye misa ya noheri ye ya mbere muri katedrali ya kigali uwo azasimbura ku mugaragaro ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi gutaha musenyeri tade ntihinyurwa ntiyarahari kubera uburwayi asumuta kaboyi araduha ibindi bisobanuro mu butumwa bwifuriza abakirisitu noheli nziza bwanditswe na musenyeri tadene hinyurwa aho arwariye mu gihugu cy'ubufaransa bugasomwa na padiri mukuru wa paruwase se misheri musenyeri ntihinyurwa yijeje abakirisitu ko mu gihe cya vuba azaba ari mu rwanda kuza gukora ihererekanyabubasha n'uwamusimbuye musenyeri ntihinyurwa yatangaje ko tariki makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda azahererekanya inkoni y'ubushumba na mugenzi we musenyeri kambanda antoine uherutse gushyirwa muri uwo mwanya na papa francis musenyeri ntihinyurwa yasabye abakristu gukomeza kuzirikana iyi tariki ndetse no kuyitegura neza yongeraho ko bizaba bibaye inshuro ya mbere kuva mu myaka mirongo ine n'ibiri ishize arikidiyosezi ya kigali ishinzwe abasenyeri bayiyoboye bahererekanya inkoni y'ubushumba kuva yashingwa yabanje kuyoborwa na musenyeri nsengiyumva viseni waje kwitaba imana adahererekanyije ububasha n'uwamusimbuye musenyeri ntihinyurwa yari amaze imyaka makumyabiri n'ibiri ayobora likidiyosezi ya kigali aho aherutse gusimbuzwa musenyeri antoine kambanda mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka musenyeri kambanda witeguye kumusimbura ni nawe wasomeye abakirisitu ba paruwasi se michel misa zabayeho uko ari eshatu nawe yasabye abakirisitu gusabira musenyeri tade ntihinyurwa ngo azabashe gukira vuba agaruke mu gihugu cye musenyeri antoine kambanda mu nyigisho yatanze kuri uyu munsi w'ivuka rya yezu kirisitu yasabye abakirisitu kwimika yezu kirisitu mu mitima yabo bakareka kwihugiraho bavandimwe rero mucyo natwe tumwakire nk'aba bahire betelehemu adusangize ku byiza by'ijuru gutyo tugire noheli nziza kristo atahe mu mitima yacu no mu buzima bwacu aba ari we tuberaho aho kwibera no kwiyumviraho kugeraho imana turi mu mwanya reka tumwakire twakire nyagasani mu buzima bwacu ari we utuyobora bityo imana igire umwanya w'ibanze mu buzima bwacu tugire noheli nziza misa ya noheli yitabiriwe n'abakirisitu batari bake bagaragaje ibyishimo bafitiye musenyeri wabo mushya abakizi twabyakiriye neza kubera yuko ubona ko hari iki- hari nk'impinduka yahindutse mu bakirisitu ubona ko abakirisitu bitabiriye gusenga ukabona ko hari icyahindutse muri iki gihe mbega noheli y'ubu biba bite- nk'iyo mu gihe cya mbere mbega ubu ngubu nanjye wonje kubatirisha umwana kuri uyu munsi wa noheli ubwo kuba turi busomerwe na musenyeri yaba ari nk'ubuhamya burenze kuko twajya dusomerwa n'abapadiri basanzwe Eh, ni ibyishimo bidasanzwe kuko ubundi abandi bana babiri narabatirishije bara- hawe- na- barabatijwe n'abasosorotati basanzwe kuba ari musenyeri ubu ni ibyishimo bidasanzwe rwose nko kubonekerwa musenyeri kambanda azinjira mu mirimo ye mishya ku mugaragaro itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa bibiri na cumi n'icyenda kugeza ubu aracyaba muri diyoseze ya kibungo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wa noheli abantu benshi baramukiye mu mabagiro i kigali bajya guhaha inyama byatumye igiciro cyazo cyiyongera eric bagira ubusa aratubwira uko ya- byagenze uko byari byifashe
i nyabugogo mu mujyi wa kigali mu ibagiro rusange sabani abantu b'ingeri zose baracicikana hafi ya bose bagambiriye kugura inyama yewe hari n'abarangije kuzigura mu kwizihiza umunsi mukuru wa noheli hari aho byari bigoye kubona aho umuntu yapfumurira kubera ubwinshi bw'abantu abatarabona uko bagura inyama baricaye baratuje abandi barahagaze oya barimo kurangura abaranguzi baraduha baracyarangura ndabona muri benshi mwese murazitahana turazitahana rwose ku minsi mikuru ya noheli na bonane hari abarangije kubigira nk'umuco mu miryango yabo ko bagomba kuyizihiza hatabuzeho akaboga kuko ari umunsi mukuru n'utaziryaga nyine arazihaha kuri noheli n'umukene aba yarazigamye utwo azarya nyine umuntu aba yanga ko abana nyine ba- ba- babona abandi bazitetse nabo bakagira ibirari ubu urabashyira nk'ibiro bingana nk'ibiro bibiri icyakora bamwe bati ibiciro byako byazamutse kubera ubwinshi bw'abagakeneye ibiciro byazamutse byazamutse gute twaziguraga bibiri magana atatu zabaye bibiri atanu
None se ayo si make se oya n'uwese urumva magana atatu yongeyeho atari menshi atavamo inyanya ase ni ihame ko kuri noheli umuntu arya inyama ni ihame kuko nyine tuba twizihije iminsi mikuru y'ivuka rya yesu tugomba kurya inyama rero
ubwo utazirya mu- mumufata mute tubona yuko wenda nazo yabonye kuko yazibonye yazigura utazirya arya indagara none se uba ufite icyizere cyo kuza kuzibona hano yewe ndazibona ndicara paka nzibonye wigiye hirya y'ibagiro gato hari isoko ry'amatungo maremare n'amagufi abantu barakomeza kunyuranamo bahaha cyane ihene n'intama uyu mugabo wabwiye ijwi rya amerika ko akora akazi ko gutekera shebuja mu mujyi wa kigali na musanze aramuza ihene uyu munsi se ntubizi ko ari kuri noheli umuntu aba agomba kwifata neza birenze uko yabagaho kuko muri iyi minsi nyine umuntu aba yakira yesu turabizi twese yesu ni umwami n'umukiza mu bugingo bwacu tugomba rero kuyizihiza turya inyama byose n'umuceri i- byose ubwo mu rugo biraza kuba bimeze bite ni ukuvuga ngo ngewe ndi umukwiziniye ubu ngiye kuyokereza umubosi niho ndizihiriza ibirori ariko n'iwanjye wumve ngo nayiguze iyo mu rugo nayo iraba ihari nta kibazo abasigaye nabo bagomba kwifata neza ihene ariko nazo ibiciro byazo byari byihagazeho ziraheka cyane ariko urabona uko zihenze nawe urabibona ko ari iminsi mikuru ujyanye n'iminsi kubera kubona uyu munsi nyine udasanzwe ibintu byose baba babyurije kubera umunsi mukuru washoboraga kuyigura mu yindi minsi nk'angahe ubu iragura gute nka makumyabiri ariko ubu ngubu urabona miro- igura makumyabiri basizeho bitanu twabajije ibiciro ku kiro cy'inyama aha ku ibagiro rusange nyabugogo batubwira ko ugikeneye ku nyama y'inka yishyura ibihumbi bibiri magana atanu ku ihene ibihumbi bitatu by'amafaranga icyakora hakabaho n'abagurishaga batagombye gupima ku biro ku buryo ngo n'uwabaga afite make yashoboraga kwihahira iyo ni nayo mpamvu nyamukuru benshi bihutiye guhahira ku ibagiro rusange kubera akavuyo k'abaguzi n'ubwinshi bwabo byashoboraga no guteza umutekano muke byabaye ngombwa ko abashinzwe umutekano babasohora bakabohereza kugurira hanze y'ibagiro rusange kuri bwana jean batiste nyatanya ushinzwe abakozi mu ibagiro sabani ati ntibisanzwe kuri noheli ntabwo bisanzwe rwose ntabwo bisanzwe nyine ni kwa kwizihiza ivuka rya yesu Mm, ariko muri rusange hano ubundi nta soko rihaba hano ducuruza serivisi umuntu azana ibitungo bye tukarimutunganyiriza tukarimuha nta masoko rero aba hano urabona abantu bari benshi cyane noneho rero imodoka nazo ni nyinshi bari kugonga abantu urabona ntiwabonaga aho ukandagira Eh, niyo mpamvu rero babonye abashinzwe umutekano basohora abantu kugira ngo babakiriya babo za modoka zidakandagira umuntu cyangwa se nazo zikabura aho zinyura kandi ziri mu kazi Bari mu rwego rw'umutekano umutekano polisi ntabwo wabona polisi icunga buri munyarwanda wese tugomba kubafasha turahari natwe na-
ku babonye icyo muhahisha naho mugihahira n'abatakibonye kandi mwemera noheli nsoje mbifuriza gukomeza kunogerwa nayo ndetse na gahunda zacu ku ijwi ry'amerika eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu burundi abakirisitu bo bifatanije n'abo ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru wa noel mu mashengero yose y'idini katolika ah, basomewe ijambo ryashikirijwe n'inama y'abepiskopi mu burundi iyo nama ikemeza ko ifise amakenga ku bijanye no gusubiza hamwe kw'abarundi hamwe n'ubwigenge bwo gusenga aho umuntu yifuza ni inkuru ya mugenzi wacu remo nzimana
amashi impundu akanyamuneza niko karanga abakristo bahimbarije umunsi mukuru wa noweli muri paruwase katedrali regina mundi mu gisagara ca bujumbura musenyeri gervasi bashimiye ubusa ahejeje gusigura ico ari c'uyo munsi mukuru wa noweli ko yezu kirisiti yazaniye abantu amahoro ibyo nabyo bishoboka iyo abantu bitandukanije n'ikibi nk'uko mu yandi mashengero byabaye uyu mwepisikopi yagarutse ku itangazo ry'inama y'abepisikopi katolika aho bagaruka ku ntambwe uburundi bwari bwateye mu bisata bitandukanye ku buryo hari humure mu banyagihugu mu bijyanye no gusubiza hamwe ishyirwa mu ngiro ry'ingingo zitari nke z'amasezerano yabereye arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyane cyane iyo kuremesha no gutsimbataza intwaro rusange ryari ryatekanishije abantu batari bake mu banyepolitike no mu banyagihugu nyene ihunguka ry'abarundi benshi bari bahunze igihugu c'amavukiro ryari ryasubirije umutima mu nda abantu batari bake ishingwa ry'umugwi ujejwe ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi ryari ryakaburiye benshi umwizero urugero abarundi bari bagezeko mu kwishira no kwizana be no mu guserura ivyiyumviro vyabo atagitsure rwari rwaraduhesheje iteka mu makungu umwepisikopi mukuru wa diyoseze nkuru ya bujumbura akaba n'icariho ca papa muri diyoseze ngozi yavuze ko hari amakenga n'ivyasubiye inyuma ku buryo hari impungenge ku bijanye n'amahoro mu mitima y'abarundi mubona abanyepolitike bafitaniye umwizero ukwiye ngo bicarane baganire baronderere hamwe inyishu z'ibibazo bihaza igihugu erega bitabaye uko ntibiheza ngo bihumurize abarundi bose na cane cane abahungiye hanze y'igihugu muri iyi myaka ubwo mu gihugu ho harabuze abatekewe n'ubwoba kandi badashobora no kubiserura kubera igitsure c'abarundi bene wabo bamwe bamwe ubwo harabuze abarundi batakironka aho baserura ivyiyumviro vyabo kandi bavyifuza mbega ubwo umugwi w'ukuri no gusubiza hamwe uracakomeye ku ntumbero yo kunywanisha abarundi mu bijanye no kwemera abepisikopi bagarutse ku ngingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro ivuga ko repubulika y'u burundi itegamiye idini na rimwe bakavuga ko rimwe na rimwe iyo ngingo ihonyangwa erega uguhatirwa gusengera mu idini utarimwo canke mu budi utemera biciye ku biri n'uburenganzira bwa zina muntu bwemejwe n'iryo bwirizwa shingiro nyene mbega nk'abakristu bajuragirika kubera uguhamira amaronko cyangwa gutinya uruhamo ntibazoteba bagashikanwa ku rugero rw'aho basanga bariko barasenga ibigirwamana nk'uko byigeze kubaho muri kahise ka ekleziya ariko arashikiriza ijambo ku banywanyi b'umugambi uri ku butegetsi senede dfdd rijanye n'iminsi mikuru irangiza umwaka umunyamabanga mukuru wa senede dfdd yaragarutse ku kibazo c'amadini aho yemeje ko uburundi butegamiye idini na rimwe varisito ndayishimiye akaba yaraneguye amadini amwe ashikiriza amatangazo kuko hari ayo yita ko ashaka kwishira hejuru ya leta akayasaba kutizuka mu vya politiki hariho amadini umenga nayo avuga ko ari hejuru ya leta none nayo azokwamama avuga ati ntimwegamire idini kandi nayo ari amadini ngira ngo nakahise kabi k'uburundi hariho idini uzawumva rivuze itangazo itangazo riturira ukaza ubona nyene baracanishijemwo abantu ukaza ubona irindi naryo ririko rivuga rishaka kuvuga ibidasa na rya dini urumva bari bajeje kutwegeranya none nibo bajejwe kudutandukanya abarongozi b'amadini anyuranye mu gihugu nibumve yuko politike boreka kuyivangamwo kuvuga ngo hariho umugambwe mubi na mwiza ivyo yabagiye muri politike itangazo ry'inama nkuru y'abepiskopi katolika b'u burundi rirangira basaba abarundi kurwanya amacakubiri aho aturuka hose aha bavuga ubwoko amadini imigambwe intara n'imiryango nayo abanyepolitike n'indongozi z'igihugu iyo nama ibasabira gushyira imbere ineza ya bose no kugurukira ibiganiro binywanisha abarundi n'icyo cyose cozana umwizero usumbirije uwo hari ubu mu gihugu ntimwemere guta ukwemera kwanyu ku gutinya igitsure cyangwa ku kwirukira ibyicaro bya politike n'amaronko kuko ukwemera kwacu kurusha igiciro inzahabu i bujumbura remonzimana ijwi ry'amerika
mu gihe hirya no hino ku isi bari bahimbaza noel impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agateganyo ya kavimvira muri teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zitangaza ko uyu munsi mukuru wazisanze mu buzima bubi bwo kutagira ibyo zifungura mumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yaganiye n'izo mpunzi hirya no hino twagiye tunyura twahuraga n'abaturage b'abakongomani bagiye gusenga bari mu myambaro misha mu nsengero nabo bari kuririmba indirimbo za noheli ariko ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira irimo impunzi z'abarundi magana abiri mirongo itanu twasanze zimwe zicaye munsi y'igiti cy'imyembe abagore bafura abana nabo bakina bigaragara yuko uyu munsi muri iyi nkambi utizihijwe bikurikiranye n'imibereho mibi izi mpunzi zatubwiye ko zibayemo uno munsi twebwe hano nta kintu dufise turya nta kintu na kimwe dufise twambara ngo natwe tuze gutembera hanze nk'abandi twebwe hano no gusenga ntitu- ntidusenga kubera turabuze ingene two- twojayo nta mpuzu dufise nta kuntu twogendayo nicyo gituma twicaye hano mukavimvira ataco twifashije iyi noheli ntabwo twari kuyigira kuko nta mpuzu dufite twambara nta nta nta n'injya rero twosha tugira noheli gute kandi ko wambara mu nda turi ngaha nyene twicaye aha nyene twiri gukunyene uno munsi noheli isanzwe tumerewe nabi ntayo tubona ubu tubyumva ngo turageza kuri noheli turya rimwe ku munsi kandi ubwo bugari babuduha saa cyenda bakaduha utuboga dukenya tutamaze itayi tugaca tuguma aho twari tumaze n'indwi zibiri tutarya Yego. ubu barazanye ifu baduha u- ubugari saa cyenda nk'abantu batanu baduha agate- aga- udutayi dutanu nyene bakaduha n'utuboga tutamaze unyabugari tugaca tugumaho nk'ubu tutosubira kurya- dusubira kurya saa cyenda nyene iyi noheli nta kintu dufise tuyijyako kuko ntacyo baduhaye natwebwe rero b'abakamakare tutagiye mu mucanga ngo tuze kuyora umucanga twemere guturika ntabwo turya turya rimwe na honyine hari hagire hayera igice cy'ukwezi tutanajya tumaze iminsi itatu ariho turonse injya na honyine turya rimwe kandi ako karobe baduha ni gatoya ukariye twebwe hari igihe tuza kurya saa cyenda ako karobe nyine baduha saa cyenda baraza bakaduha nyine bakaduhamagara ku mazina baduhamagara ku mazina bakaduha uko mungana bakaguha udutayi Agatayi mungana mungana.
uri umwe bakaguha agatayi Kamwe.
kamwe ubu uyu munsi wa noheli ntibaza kubashiramo akanyama oya ayo nta kanyama baduha Mm, gute Oya.
ntabyo tuzi nta n'aka- nta n'agaceri baduha nta n'agaceri Mm, oya.
ubu mwebwe kugira ngo mujye umuceri ni- n'imboneka rimwe um- umuceri n'imboneka rimwe tugiye guturika kwikorera, kuri tuwushake tanganyika makatubura.
twikorere igaraviye umva dushika ngaha nta muceri turarya baduha ako gatsima kanzuna nako nyine umuntu unahaga nka jewe mfise ubuzima bubi ako gatsima barakampa mu gitondo um, saa sita cyangwa saa munani nkaheruka ko nyene nkazosubira kandi saa munani none si umwebwe noheli basanze mumeze gute mbese muri rusange
Tumerewe nabi twebwe.
kubera ko duhangayitse kubera ko ntacyo dufise tumerewe nabi nicyo gituma n'uyu munsi ntaho tuzi ntaho tuzi turawumva kuko tumerewe nabi uruha tujya rimwe saa munani cyangwa saa cyenda kandi buri muntu ahabwa kamwe hamwe tutanakwira n'abana agatantine kamwe kangana uku ukariye nako gufatisha inzoka ntuhangane kugira ngo ntupfe ntukire ukazoguma uguma wonda ugenda bakubona ngo uriko uragenda kandi ugumushyira umunywera uyu munsi noheli ntayo tuzi kuko tumerewe nabi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika kavimvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo
mu kanya gato tuzoba tusezeranye mu biganiro tubafite kuri iyi saha iramara reka tuzobe tuwibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye dr sylvain yuma umutegetsi ajejwe amagara y'abantu muri congo avuga ko abantu mirongo ibiri n'indwi bapfuye nyuma y'uko bisi n'ikamyo bisekanye mu burengero bw'umugwa mukuru kinshasa noheli umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco yasomeye misa imbaga y'abantu bari bateraniye ku rubuga rwitiriwe mutagatifu petero i vatikani yifuje ko abantu babana kivandimwe hagati yabo muri buri gihugu muri buri muco na buri dini yavuze ko ubudasa bwacu atari ishyano ahubwo ari ubukungu mu gihe hari icyuka kibi muri repubulika iharanira demokarasi demokarasi ya kongo akamo kerekeye amahoro eh, karatewe mu misa ya bucari noel ku mugwa mukuru kinshasa musenyeri aheruka kugenwa fidone ambongo yateye akamo leta ya perezida joseph kabila ayisaba kugirisha amatora ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri nk'uko vyatangajwe mu ndwi iheze muri libiya umuntu yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu murwa mukuru tripoli yahitanye abantu batatu igice cy'inyubakwa kimwe nacyo cyahiye ntawe uriyitirira iki gitero igipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso congera kirasa mu kirere uno munsi ku wa kabiri mu ntumbero yo gucwiragiza abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myiyerekano mu gihugu ca sudani bakaba ariko bagerageza gutera bagana ikirimba ca perezida ashaka gusaba perezida omar bashir kuva ku butegetsi amasanamu ya videwo yerekanye abantu isinzi batera bagana ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru khartoum amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye Eh, twongeye kubifuriza noweli nziza tukaba tuboneye akaryo ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na sayida yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye wabihagarariye ni frederic nkundikije kuri mikomari kumenage fide niyo ngabo na thomas kamirindi turabashimiye cyane murakarama